iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm ijana- mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje imeri yacu hariyo radiyo yacu arobaze gmail akadomo com kuri facebook aderesi ijambo ni radiyo yacu ni uyu munsi rero muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi hikaze mwese kuri radiyo yanyu ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika uyu munsi ni umunsi w'amahoro ku isi turabifurije kandi tubifurije amahoro iyo abantu bafite amahoro bagira n'ubuzima bwiza nk'uko bimenyereye rero buri wa gatatu ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu uyu munsi turavuga ku ndwara y'umusonga umusonga akaba ari imwe mu ndwara zifatira mu myanya y'ubuhumekero uyu munsi twatumiye dr vincent mutabazi umuyobozi w'ishami rishinzwe izindi ndwara zifatira mu myanya y'ubuhumekero zirimo iyo y'umusonga ni i kigali mu rwanda turaza rero kubaha umwanya mubaze ibibazo musobanuze iyi mpuguke twabatumiriye ku buryo iki kiganiro rwose cyajya kurangira buri wese ashobora gusobanukirwa cyangwa se agasobanurira undi iyi ndwara ariko kandi ikiruta ibindi umuntu akaba yamenya neza icyo agomba gukora kugira ngo yirinde umusonga kugira ngo duharanire twese hamwe amagara mazima ubuzima buzira umuze twabatumiye rero mwese namwe aho muri hose mu ma- muduhe amatelefoni yanyu tuze kubahamagara iyacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe nsubiremo ni ukubanza akamenyetso ka- ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora kandi no kutwohereza ibibazo mwifuza kubaza cyangwa se ibitekerezo byanyu ijambo ni iryanyu kuri radiyo yanyu muri isanga dr mutabazi mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika
urakoze joni uraho amakuru yawe muraho neza tumeze Ya.
neza nizere ko namwe ari uko
uraho nuko ni uko n'abandi mbasubije bose muraho inshuti z'abavandimwe muri kumva iki kiganiro ye barakumvise ubwo rero ngushimire uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara y'umusonga indwara ifata abana ariko kandi igafata n'abantu bakuru muri make mwatubwira umusonga ni indwara ki
Eh, urakoze joni Eh, eh, navuga ko umusonga cyangwa icyo twi- eh, dukunze kwita mu mu gifaransa pneumoni cyangwa pneumonia mu cyongereza ni indwara ifata mu myanya y'ubuhumekero yo hasi cyangwa mu gifaransa bita infection de voie respiratoire inférieure none ikaba ari indwara ikunze gufata mu myanya y'ibihaha umusonga uriya ni kondisiyo bita inflammation y'ibihaha cyangwa indwara y'ibihaha itewe na, na infection uriya pneumoniya ni indwara ishobora guterwa n'ibintu byinshi ishobora guterwa n'agakoko ka bagiteri nubwo ukuntu bakavuga mu kinyarwanda bagiteri za virusi nazo zishobora gutera pinemoni cyangwa umusonga cyangwa za shampinyo cyangwa izindi mpamvu ariko nyinshi cyane cyane dukunze kubona pinemoni cyangwa umusonga utewe na za bagiteri Mhm.
cyangwa za virusi Aha. none i- ikindi wenda nakumvaho yego ni insonga ni indwara ishobora gufata agace kamwe k'igihaha agace gato Mhm, cyane cyane agace ko hasi mhm,
umusonga nanone ushobora gufata igihaha cyose cyangwa ushobora gufa- gufata ibihaha byose
mhm, nabyo ni uko twavuga ko ari eh, ari imitongo itandukanye mm. Iyi mu muvu- busanzwe
muravuga ko Biha- bitandukanye ariko i- umuntu yamenya atase ko Mm.
awurwaye ni ikihe kimenyetso cyabimwereka ibimenyetso biba ari bimwe yaf- yafashwe igihaha ki- igice kimwe cyangwa se ibihaha byombi
eh, buriya mu bimenyetso by'umusonga cyangwa bya pneumonia Mhm,
ibimenyetso biterwa n'impamvu nyinshi Mhm.
bishobora guterwa ni- aho indwara igeze kwa kundi twavuga wenda ifashe agace kamwe cyangwa igihaha kimwe cyangwa ibihaha byombi cyangwa isho- ibi- ibimenyetso bishobora guterwa n'agakoko karimo gutera infection ubwo nari nababwiye ko bishobora kuba ari agakoko ka bagiteri cyangwa gashobora kuba ari agakoko ka virusi cyangwa za shampinyo kugira ngo mu mu kinyarwanda shampinyo bi- bayita ibihumyo mhm.
cyangwa abandi bantu baba bafashe ibintu bikajya mu bihaha ariko kenshi mu bimenyetso dukunze kubona Mhm.
dukunze kubishyira muri amakategori ubwo hari kategori ebyiri z'ibimenyetso Mhm, hari ibimenyetso bikunze kuboneka ku mubiri wose cyangwa icyo bita mu gifaransa le symptome systemique cyangwa systemic symptoms mu cyongereza ibyo bimenyetso bi- biboneka ku mubiri wose bikunze kubona abarwayi bakagira umuriro gutakaza apeti kudashobora kurya neza kubabara mu ngingo eh, n'izindi eh, n'ibindi bimenyetso biboneka ku mubiri wose mhm, kategori yindi ni biriya bimenyetso bikunze gufata ahantu hamwe cyangwa le symptome locale mhm, le symptome locale kenshi cyangwa ikunze kuboneka cyane ni inkorora
mhm.
iyi nkorora y'umusonga kenshi ni inkorora igira igikororwa Mhm, igikororwa hari igihe umuntu akorora ugasanga arimo gukorera ibintu bisa nabi igikororwa cy'umweru cyangwa cyenda gusa nk'icyatsi mhm,
uko indwara igenda yiyavansa hari igihe tubona umurwayi arimo gukorora akagira igikororwa ariko ukabona harimo amaraso mhm, hari igihe ku kindi ki- kimenyetso kubabara mu gituza nacyo ni ikindi kimenyetso cy'umusonga kubura umwuka ukabona umurwayi ntabwo arimo guhumeka neza akarwana no guhumeka Eh, ikindi kimenyetso kenshi tubona ah, cyane cyane mu bana bakagira isesemi no kuruka eh, ku bantu bakuru kubabara mu mutwe n'izindi n'ibindi bimenyetso Mhm.
ariko nanone ibimenyetso biba bitandukanye mu bantu bakuru cyangwa abantu bato Eugenie turacyari kumwe ye ndabumva ndabumva rwose nagira ngo Eh, tubanze dusobanukirwe n'ibyo Izindi- izindi bimenyetso kategori Mm, z'ibimenyetso ibimenyetso nanone biratandukanye ku bantu bakuze n'abana mhm, ukuntu wafunguye ikiganiro uvuga ko ari indwara y'abana bato ariko n'abantu bakuru rimwe na rimwe eh, irabafata mm, ibimenyetso by'abana n'ibimenyetso by'abantu bakuru ni ibimenyetso bikunze gutandukana ariko biri mu bya bindi nasobanuye mm.
abana kenshi bakunze kugira biriya bimenyetso na- na- nise le- le- le sentence loka- ah, locale Mhm, Eh, ah, symptoms systemic birahinduka ko abana badashobora kwiyekisipirima neza Mhm, bikunze kubona bagira za fiyevure umuriro mhm, bya- bya seni gucika intege gutakaza apeti mhm, ariko cyane cyane kubera ko ari abana wenda badashobora ku- kuvuga ibimenyetso byabo neza ariko ikindi dusanga akenshi em, umusonga w'abana ni umusonga uba utewe na virusi mhm, abantu bakuru nanone bakagira biriya bimenyetso ariko ugasanga akenshi kubera ko bo bashobora kwiyekisima ugasanga barimo gukorora igikororwa eh, kubabara mu mutwe akakubwira ko afite isesemi mhm.
babona ko harimo kuruka Ye.
n'ibindi mu none kurangiza mhm, mu kurangiza eh, ku bimenyetso ibimenyetso nanone bigenda bitandukanye
turacyari kumwe muganga cyangwa telefone yanyu turacyari kumwe Eh, nari numvise telefone isa nkaho hano icitse muranyumva Eh, turakumva
Ah, nanone ibimenyetso bishobora guterwa n'igihe aho indwara igeze iyi Mhm, ndwara igitangira mhm, kenshi tubona ari ibimenyetso bihuriye n'ibihaha
mhm, ariko uko indwara igenda ikomera ukabona hari igihe turiya dukoko tuva mu maraso eh, tuva mu bihaha tukajya mu maraso
mhm.
iyo dukoko tugiye mu maraso noneho indwara igiye mu zindi pati z'umubiri Mhm. noneho iyo umuntu bigiye mu zindi pati z'umubiri noneho aho ngaho tubona ibindi bimenyetso Mm. muratubwira rero ko ariko ifite kenshi ukuntu kwa muganga izo dukunze kubona ni za zindi nasobanuye yo gukorora Mhm.
kugira Eh, umuriro Mhm, kuruka yego gukororwa igikororwa gifite igi- eh, gukorora gifite igikororwa kubabara mu gituza kubura umwuka izo Mhm.
nizo zikunze kuboneka Ye, muratubwira ko iterwa umusonga pneumonia iterwa n'agakoko ah, yaba bagiteri cyangwa virusi champignon kandi mukaba muvuga ko bifata abana n'abantu bakuru N- aha Yego.
izi virusi izi- ibi- iyi uyu musonga urandura cyangwa uwandura uterwa n'icyawuteye
urakoze jeni Em, uko nakomeje kukubwira eh, indwara nka nk'umusonga cyangwa pneumonia kubera ko iterwa n'agakoko ka bagiteri cyangwa virusi cyangwa za champignon wenda nsubiye inyuma gato nko ku eh, umu- indwara ya ya pneumonia biterwa hari amasirikomutansi atandukanye icya mbere impamvu ibi- ehe.
biterwa na agakoko uwo muntu arwaye cyangwa uwo mu- murwayi hari udukoko tuba turi purizi infegisiyo kurusha utundi ariko an generali
Muri ru- umusonga urandurana uva ku muntu umwe ukajya ku wundi Mhm.
kubera n'ubundi ni aja infegisiyo iba igiye mu gihaha Ye, bivuga ko Iyo umuntu umubyeyi ashobora arwaye- umwana iyo ashobora umuntu kwanduza arwaye- umubyeyi umusonga akaba ari hafi yawe Mm, agakorora mhm, cyangwa akitsamura mhm, birashoboka ko ako gakoko kava mu kanwa kakajya mu kirere none wowe ukahumeka mhm.
nako nako ukabona ko nawe wabaye Na- none ubwo umuntu yakora iki Wa- rero ko umubyeyi aba agomba kwita ku mwana urwaye umusonga cyangwa se n'umwana n'umubyeyi nawe akaba yakwanduza umwana yonsa umuntu yakora iki kugira ngo yirinde uko kwanduzanya hagati y'umurwayi n'undi n'umwitaho cyangwa se undi muntu utarwaye
hari hari uburyo bwinshi bwo gukora bwo kwiga protection kwirinda
dutangiye wenda tukabanza tukareba mu- mu bana Mhm,
mu bana uko duku- eh, dusanzwe tubona mu ikintu cya mbere ni urukingo mhm, Mu bana bato cyagiye tubaha inkingo igihe bamaze kuvuka ejo ni uribuka ko dutanga inkingo nyinshi mhm, kuva igihe umwana avutse urukingo rw'igituntu imbasa Mhm.
ya kokorishi agakwega ya rotavayirasi z'iseru habamo n'inkingo bita sinimokoke Mm.
sinimokoke nayo ni inkingo batanga ku kwezi kwa kabiri kwa gatatu no kwa gatanu Mm.
iyo umwana avutse
yego izo nkingo zigo- zishobora gufasha uwo mwana kutandura ah, kutandura eh, Umu- indwara y'umusonga y'umusonga ariko hakaba n'ubundi buryo eh, nk'umu- tuvuge nk'umubyeyi igihe umurwe- umubyeyi yakuye um, indwara ya pneumoni ese ya mbere ni uko abona ubuvuzi kandi akabona ubuvuzi kare Mhm.
akabona n'ubu buvuzi nyayo
Mhm.
ikindi twakora ni ku- gukaraba intoki kudashyira kudashyira ahantu hose igihe ukoroye kuko n'ubundi igihe umuntu afite eh, iyi ndwara y'umusonga arakorora ariko ntagire akira hose kuko aho ngaho bishobora ku- ku- kwanduza uwundi muntu cyane cyane abana Mhm.
Eh, ikindi umuntu urwaye akinga ukuboko igihe cyose arimo gukorora cyangwa arimo kwitamura ku buryo izo mikorobe zitava mu kanwa zikajya mu kirere ku wundi ziga- eh, zigafata uwundi muntu akabihumeka ku Mhm.
bantu bakuru nabyo bakoresha bya bindi n'umuntu mukuru usanzwe cyane cyane abantu wenda twavuga nk'abasaza cyangwa abantu bakuzeho gato Mm.
dukunze kubona abantu barenze imyaka mirongo itandatu nabo hari igihe babona inkingo
Mhm.
babona inkingo za pneumocoque Eh, ariko kenshi muri konseyi dutanga eh, ni uku ni uku cyangwa itabi nabyo ni iyindi facteur de risque cyangwa inzoga nyinshi nabyo ariko kenshi ikintu dukunze kwigisha abantu igihe cyose umuntu abonye ko as- ashobora kuba afite ibimenyetso by'indwara y'umusonga ni kwihutira akajya kwa muganga ku buryo avurwa ataz- atazanduza abandi bantu Mhm. Eh, reka noneho mu gukomeza kubera ko iki ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika twakire n'abari ku murongo wa telefone bifuza kubaza duhere kuri ingabire ingabire uranyumva
akumva Ye, ikibazo cyawe
ndamukiriza umutumire Ye, arakumva
ndashaka ndamubaza ndashaka ndamwibariza akabazo Mhm.
Ime- ara- indwara y'umusonga twese turayimenyereye tumenyereye nza mbona abantu benshi umusonga ukubita bakagwa bukumbi hariho abazirugwa n'umusonga bakabona badaswa amaraso mbere no gupfa bagapfa n'abandi bazibura umu- umu- umusonga bazibura bakagwa hasi bakabakora batwara kwa muganga byaba biterwa n'ukuntu bataba baramenye ibyo bimenyetso cyangwa ibyo bimenyetso uza kubi- uza- uwo musonga uza kukumenya- uza kukuzibura ibimenyetso byaramaze kubana umurengera nk'akarori naje musonga nama ndawugwara mugabo ibyo bimenyetso byose yavuze ntabyo nama nibonako kwari guterwa no kutamenya Mhm. I- ibimenyetso wowe ubona ni ibihe Iyo- iyo ugiye kwa muganga bakubwira ko ari umusonga
jewe nama mbona gusa iyo ukuzibuye urabyumva iyo ukuzibuye umusonga uraku- urabyumva iyo ukumenya ni nk'icumu wakuzibuye
U- ubabara Igikara buratora no Ah?
ubabara hehe
urakuzibura ukumva umenya ni nk'icumu bakuzibuye nk'akantu baguteyemo indani nko- nk'agashinge bakuzibuye indani mu mubiri gakunda cyane cyane gutera nk'agatera kaza mu mutima mu mutima ugiye kwa muganga bakajya bakubwira ngo warwaye umusonga kandi noneho umaze ku- umaze kuwugwara urabyumva ko ari umusonga kuzibuye ariko jewe amukunda kumva ata bimenyetso nigeze mbona none ivyo ba- ivyo bimenyetso byaba bifata abana cyangwa abantu bakuze nabo nyabyo byaba bibafata Mhm. Ye.
akandi kabazo nashaka ndamuhombarize akandi kabazo nashaka ndamuhombarize hoba hari ubwoko bw'imisonga bungahe ko hariho umusonga kuzibura n'amaraso akava mu mazuru no mu kanwa benshi bakajya bakunda kubyita ngo ni ibirozi Mhm.
hoba hariho ah, hoba hariho umu- umusonga uzibura bukebuke n'umusonga uzibura cyane ibimenyetso byoba ari bimwe
Eh, reka reka muhe umwanya noneho wagusubize muri makeya mbere y'uko twakira u- uwundi muntu urakoze ingabire Eh, Ego, murakoze Eh, muganga Eh, mwumvise ikibazo cya ingabire urakoze urakoze eh, ingabire wenda jeni wamfashe ukansubi ntabwo numvishe neza eh, ikibazo cy'umuvandimwe wanjye ikibazo cya mbere ya- yambajije
yavugaga kuri ibyo bintu by'ibimenyetso muri make u- urebye we ku- ikibazo afite ni uko mu bimenyetso mwavuze iyo we iyo arwaye umusonga ntabwo nta ibyo bimenyetso ntabyo abona ariko ngo akumva hari ikintu kimutikura mu- nko mu mutima ku buryo ahita abyumva ko ari umusonga Ja- none akabaza rero niba hari abantu bava amaraso mu mazuru cyangwa se bak- bak- bakagira bakikubita hasi baka bakagira ibindi bibazo bi- ibi- izindi- ibindi bimenyetso bitari mu byo mwavuze akibaza niba biba bitandukanye bitewe ni- n'ubwoko bw'umusonga ahari
Eh, ok Ah, ahangaha urakoze um, ingabire Eh, numva wenda hari aho duhuze buriya iyo umuntu akubajije ngo i- ibimenyetso by'indwara bundi indwara itanga ibimenyetso byinshi kandi twese ntabwo tuba dufite ibimenyetso bisa ku buri muntu hari igihe ngewe iyo mfite umusonga ubasanga wenda ndakorora agira umuriro ariko simbabare mu gituza cyangwa simbura umwuka umugenzi wanjye akabura umwuka nababare ku gituza ariko numva wambwiye ko hari akantu kakubabaza mu mu mutima cyangwa gatera mu mutima Mhm.
kajomba mu mutima iyo nayo ni ikimenyetso kimwe wenda twavuga twebwe tubifata nko kubabara mu gituza Mhm.
kubabara mu gituza ikindi cya kabiri mu- ibi- ibireba- ibirebana no kuva ku zuru cyangwa kwikubita hasi eh, nakomeje eh, nsobanura ko ibimenyetso bigenda bitandukanye bitewe n'aho indwara igeze nanone ka- bikaba bitandukanye um, ku imyaka niba ari umuntu ari umwana cyangwa umuntu ari umuntu ukuze Mm.
cyane cyane iyo indwara imaze gukura cyane ziriya mikorobe zikava mu gituza zikajya mu maraso cyane cyane Eh, izindi pati z'umubiri nazo zigira ikibazo ni aho ngaho dukunze kubona ko iyo indwara imaze gukura cyane niyo aho ngaho tubona abantu birimo kwikubita hasi ariko si- sinavuga ko ari iki- ikimenyetso cyagufata ku munsi wa mbere cyangwa umunsi wa kabiri ariko kenshi iyo utinze kwivuza indwara igakomeza gukura bigera aho ngaho noneho indwara ikava mu bihaha ikajya mu ahandi hantu mu mubiri Mm.
ni ukuvuga no kujya mu mutwe Mhm.
aho ngaho niho ushobora
Ye. hari na kwikubita hasi eh, hari n'akandi ushobora kabazo ubwo eh, kwikubita hasi cyangwa ukagira kiriya ki- ikibazo cya episitake episitake ni kuva mu mazuru
mhm.
nabyo ni nka ibimenyetso bigaragaza ko umuntu atinze kwivuza kandi indwara imaze gukura Mm. Eh, kugira ngo ikibazo tut- cya kabiri kugira ngo tutaza kubura umwanya wo gusubiza abandi bose ni um- mumusubi- mugende mubasubiza mu mu magambo makeya kugira ngo ni- tubashe ni- gukomeza ni- ni n'aya magambo Mm.
okay ku kibazo cya kabiri kugira ngo yambajije niba ari umusonga w'uburozi
Ye, ngo bavuga ko hari Sinzi niba aba- bavuga ko nabifashe ari ama- neza.
we hari abavuga ngo ko ari amarozi iyo bigenze gutyo umuntu ageze nk'ibyo bimenyetso ibyo bikunze Eh, kuvuga ku wenda ndwara numva nyinshi ko ikiba- igisubizo cyanjye cya mbere cyabisubije Eh, ntabwo ari uburozi ni indwara isanzwe ni indwara n'izindi zose ariko kenshi iyo umurwayi atinze kwivuza usanga noneho ikibazo kimaze kwikuba kabiri gatatu ikibazo kivuye mu bihaha mhm.
kigiye mu mubiri hose urasanga yatangiye kuzana ibindi bimenyetso ariko ibyo bimenyetso bivuze ibyo bishatse kuvuga ni uko indwara imaze kuhavansa cyane kandi umuntu amaze Ye.
gutinda um, kwivuza Ye, reka ngo kubera ko ah, hari abandi bategereje kuri telefone reka mbazemo ijambo ah, na diyodone mbere y'uko dukomeza nari ngiye kukubaza niba iyo ndwara ho- yaba ivurwa igakira kuko ya- uyu nguyu ingabire yari avuze ko iza ikongera ayi- akunze kuyirwara ni ukuvuga ko avurwa bikoroha bikazongera ikagaruka ubwo turaza kubigeraho mu kanya mbanze mp'ijambo diyodone diyodone uranyumva
ndabumva Eh, ikibazo cyawe
nagomba kubanza gushima uwo muganga kuri izo mpanuro reka yaduha Mhm.
nga gusa nagize nagize ubwoba mumaze kuvuga yuko iyo ndwara umwanya umwe ikira muganga hageze igihe igasubika ikagaruka none iyo ndwara ngomba kubaza muganga yuko iyo nshobora gu- iyo umuntu wagiye kwivuza hakiri kare agakurikiza iriya mpanuro muganga amuhaye yuko yoshobora gukira burundu nshobora gomba kubaza muganga murakoze murakoze cyane diyodone Eh, twakire na gerard gerard uranyumva
egome ndabumva ndamukirizo mutumire w'icubahiro iyo nshabwenge mu bintu bijanye n'ubuzima bw'amagara y'abantu Eh, arakumva rwose
egome ku mpanuro ariko araduhana impanuro n'ukuri zimeze neza ikibazo ndashaka kubaza iyo ngwara egome n'ukuri hano muri afurika kuba umuntu arwaye ni ikintu bizi ko nyine kuko izo ngwara kenshi baravuga ariko zi- ziza ngaha muri afurika ariho zigwiriye cyane bikaba ari byo egome nkabaza uwo muganga egome ya- yatubwiye yuko iyo ndwara ishobora kuza bivanye n'igihe n'ikindi ngomba kubaza periyode d'incubation iyo ndwara imara kugira ngo is- is- isanzare mu mubiri hama nkashaka kumubaza none ko yavuze ko biterwa n'ibintu vy'amavirisi n'amashampinyon n'amagi- na- n'ubuntu bw'ubukoko bakwata nk'umuntu haba ibintu haba nka transmission haba nka de raporo sexuelle umuntu ayigwaye n'undi atayigwaye ashobora kuyimutransmeta haba nshaka kurangiza ndamu- ndamubaza none iyo ngwara umuntu igihe ki- ayigwaye igihe kinini nkuko bavuze ati irakira kugira ikagaruka umuntu arashobora kuronka imiti ku buryo igakira burundu murakoze ngaho kuzirya amerika urakoze gerard muri make ndumva ikibazo cyawe kiza kuzuza icya diyodone nawe yibazaga niba iyo umuntu aramutse yivuje kare yakira burundu nawe ukabaza ati indwara ko yaba yaba yiganje muri afurika eh, n'igihe imara mu mubiri kugira ngo umuntu yenda a- a- agaragaze ibimenyetso cyangwa se abe ya- yaremba nagira ngo duhe umwanya muganga adusubize
Eh, urakoze eh, Dieudonne na Gerard ku bibazo bitanye wenda nabanza ku kibazo wenda cyenda kumera nk'ikibazo kimwe mubaze muri babiri mubaza niba indwara y- ya pneumoni cyangwa indwara y'umusonga ari indwara ivurwa igakira uko natangiye ikiganiro mbabwira ko indwara y'umusonga ari indwara iterwa ari indwara iterwa n'udukoko cyane cyane za bagiteri na za virusi Ah, no kuvurwa kw'iyo ndwara biterwa n'ikintu kirimo gutuma iyo ndwara ijya mu mubiri icya mbere uko nababwiye ko umusonga ugira ubwoko bwinshi igihe cyose twebwe nk'abaganga tubonye umuntu urwaye umusonga ugasanga ari umusonga uterwa na bagiteri uwo musonga tuwuvuza za antibiyotike ugakira umuntu agataha mu rugo ameze neza kandi icyo nababwira ko indwara y'umusonga iravurwa igakira pe ubwoko bwa kabiri ziriya zikunze kuboneka eh, za virusi nawe cyane cyane mu bana nabyo turabivura bikavurwa iyo ari indwara ya virusi kuvura kenshi ntabwo dukunze gukoresha za antibiyotike kubera ko ari- atari indwara itewe na na bagiteri Eh, dukora icyo bita symptomatic treatment cyangwa treatment de symptome muvura ibimenyetso kuvura ibimenyetso Mhm.
ubundi kenshi iyo ari indwara itewe na virusi n'umubiri wayo ubwayo birawurwanya Mhm.
za shampinyo nazo ziba zitewe nazo dukoresha za antibiyotike ariko na- ibyo navuga muri make ni uko indwara y'umusonga cyangwa pneumoni ni indwara iyo igeje kwa muganga hakiri kare ni indwara ivurwa igakira Mm. ku bana se Ikibazo- kuri abo bana bi- no ku biterwa bana no mu ba- no mu bantu bakuru Mm, kuri abo- kuri abo bana biterwa n'uko baba barakingiwe nabyo birafasha ku- mu byerekeranye no kubavura Nabyo- bagakira vuba yego kenshi wenda hari ikibazo eh, ngira ngo ni gerard yambajije Mm.
ese ni indwara ibi- iboneka cyane cyane mu mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere nabyo ni byo ni indwara dukunze kubona mu bihugu bit- bidateye imbere cyane Mhm.
ugasanga eh, ni indwara zitera indwara ariko zigatera n'impfu nyinshi Mhm.
ariko ugasanga indwara em, y'umusonga ni indwara ikunze kuboneka mu mu bana bafite imirire mibi mu bantu batabona amazi meza abantu bafite umwanda badafite sanitasiyo abantu batagira akise ku- kwa muganga Eh, ugasanga nyine ni indwara ikunze kuboneka mu bihugu eh, biri mu nzira y'amajyambere wenda mbaye nka statisitike y'umwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, um- indwara y'umusonga yishe ku rwego rw'isi yishe abana miliyoni imwe
Mm.
ni ukuvuga benshi.
abana ibihumbi bibiri na magana atanu ku munsi Ni Eh, benshi, mhm.
urumva icyo ni ikibazo urumva ni abo- ni abantu benshi Mhm.
urumva ikibazo aho ki- kimeze ni indwara iremereye isi
Mhm.
Eh, ariko nanone ugasanga ni indwara irebana cyane cyane cyangwa indwara ifatanyije cyane cyane n'iziriya kondisiyo z'ubukene ugasanga ni indwara ushyizeho n'iziriya ndwara z'imitwe za diyari Mhm.
izo ebyiri nizo ndwara zica abana benshi eh, ku isi wenda ngiye ku kindi kibazo wambajije ese indwara y'umusonga umuntu ashobora kwikura muri raporo sexuelle Mhm.
Eh, wenda ahangaha nagira umunota umwe ngo nsobanure Mhm.
raporo sexuelle wenda ku gikorwa cya raporo sexuelle ntabwo cya- cyatuma umuntu yandura eh, pneumoni Mhm.
ariko umusonga ufite risiko yo kwanduza umuntu igihe cyose uri hafi y'undi muntu akorora yitamura ni ukuvuga wenda umuntu yagira iyo raporo sexuelle ariko sinzi niba nawagira Mm.
na raporo sexuelle y'umuntu urwaye umusonga ko baba bafite ibibazo byinshi ariko kuvuga ngo wenda iciye hasi Mhm.
ntabwo ntabwo navuga ko ari ari uburyo umwe bwo kwandura um, indwara ya pneumoni ntabwo inyura mu mibonano mpuzabitsina ahubwo inyura mu myanya y'ubuhumekero y'ubuhumekero kubera ko akundi muba mwegeranye Mhm.
aho ngaho niho hari risiki Mhm.
yo kwandura eh, indwara y'umusonga Mhm.
yambajije se bimara igihe kingana iki ngo ibimenyetso bigaragare Eh, nari navuze ko umuntu kenshi aba atangira afite ibimenyetso bimeze nk'ibya giripe ariko nyuma hagati y'iminsi itanu n'iminsi icumi aho ngaho niho dukunze kubona noneho ibimenyetso nya- nyabyo bya bindi bya fiyevure eh, byo gukorora ah, ugakora n'amaraso igikorwa gisa nabi eh, gucika intege eh, kubabara ku gituza n'izindi aho ngaho niyo zitangira zikagaragara Mhm.
ariko icyo na- wenda nakongeraho cyangwa nashimangira Mhm.
ni uko abantu baba bakwiye kwitabira kujya kwa muganga hakiri kare ibimenyetso bitarakomera cyane Mm, nibyo rwose Eh, twibutse abatwumva ko iya ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga twakire kuri telefone nduwarugira uranyumva
bumva Eh, ikibazo cyawe
mwiriwe wiriwe neza
nzaba umutubi Eh, yakumvise Eh, ikiba- ikibazo canje nagomba ndamubaze hari nk'umusonga umuntu ashobora kurwara na cane cane ukaza mu ibere ry'ibubafu aho umutima uri nyene bacumita ku buryo umenga ni- uriko acumita imbugita ariko yewe ndakunda kuwugwara rimwe ukaza nka rimwe mu kwezi ariko ndagenda ashitse ahantu ufashe n'impemu zirakupika agomba ndamubaze inama yongera ukuntu uwo musongano ushobora kuwukira burundu ongera nkamubaza ikindi cya kabiri burya ntabwo umusonga uba uterwa n'amarikoro nk'umuntu aba afata
arukoro inzoga arikoro ego Ye, mu byo mu nama yari yatanze yari yavuze kwirinda kunywa inzoga nyinshi no kwirinda itabi Ye, ura- ibibazo byanjye bizimakaza urakoze nduwarugira reka twakire na gilbert mbere y'uko duha muganga umwanya kugira ngo asubize gilbert uranyumva
ndabumva cyane Ye, ikibazo cyawe
ndabumva Ye, bazi ikibazo cyawe gilbert
nagira mbaze ikibazo muganga Mm.
mbega i- umuti woba uvura iyo ndwara y'umusonga woba uboneka ku rugero rungana gute
Mhm.
ikindi kigira kabiri ngombwa kumubaza ko bakunze kuvuga niyo uhu- uri ahantu hari imbeho nyinshi ura- urarwara umusonga byoba ari byo
Ye, urakoze Ikibazo gilbert cya- murakoze namwe Mhm. Ye, reka mu- mu- muganga noneho abasubize
Eh, urakoze Eh, ngira ngo niba numvise neza ikibazo cya mbere ni u- urugero ngira ngo ya- yabazaga imyaka
uravuga Ibyo ni- sinzi niba Nduwaru- numvise Ye, neza ndu- uravuga ikibazo ngo cya warugira mbere.
nduwarugira avuga ko umusonga afite ukuntu yumva arawurwara yavugaga ko afite akantu kamujomba mu ibere ngo Eh, wa- nka buri kwezi arawurwara noneho akaba yabaza rero ukuntu yawukira burundu hari icyo yakora kugira ngo awukire burundu yabajijemo n'ikibazo cy'inzoga niba hari ha- ishobora kuba yatera umusonga
eh, sinzi niba akiri kuri kuri telefone ariko yagiye indwara a- yatubwiye ko indwara a- a- arwara buri kwezi icyo nifuza kumubaza mbere ese arivuza cyangwa indwara irikiza
Mm, ya- yagiye ntabwo akiri ku murongo wa telefone
Ah, aho ngaho biba bikomeye cyangwa bigoranye kumenya ese ariko kenshi iyo eh, indwara y'umusonga ntabwo ikunze kuboneka gutyo Mhm, birashoboka ko ashobora kuba afite ikindi kibazo mhm.
bya- byasabaga ko tubanza tukaganira ko ntabwo ushaka kumubaza ese urivu- urivuza nanone indwara ikagaruka Mhm.
nabyo birashoboka kubera ko iyo ubaye egisipoze igihe kenshi n'ubundi ushobora kugira indwara inshuro nyinshi Mhm, ikibazo cya paul wenda aho nakiraho clarification mhm, ku gisubizo ejeni wari wari utanze kunywa inzoga ukanywa inzoga nyinshi mhm.
bimanura ubudahangarwa bw'umubiri wawe Mhm.
aho ngaho niho izi ndwara atari n'umusonga gusa n'izindi ndwara zishobora kugufata kubera ko n'ubundi iminota yawe yawe cyangwa ubudahangarwa bw'umu- bw'umu- bw'umubiri Mhm.
uba umanutse noneho ugasanga n'abasirikare ufite bahagije ku- ku- kurwanya indwara ariko iyo muvuze kunywa inzoga Ubu- nyinshi nk'ubwo aba ari nk'inzoga zingana iki umuntu aba- ubona inzoga nyinshi zatuma agera aho ngaho ni ukuvuga umuntu w'umusinzi cyangwa nagira ngo tubashe gusobanukirwaho gatoya
aho ngaho ejeni ni iki- ni ikibazo gikomeye Mm,
ubundi kenshi kwa muganga dukunze kuvuga ko n'urenze ikirahuri kimwe cy'inzoga mhm, iyo urengeje kimwe uba ugiye muri ekisi okay.
yego Eh.
wenda ku kindi kibazo batubajije ngira ngo ni ku rugero Eh, ngira ngo yashaka kumenya umuti imyaka niba- Ya, nda- ahubwo ndibwi- nibwiraga ko ari um- umuti niba uboneka bihagije imiti ya- yo kuvura indwara y'umusonga ubanza ari rwo rugero yavugaga Eh, yo- okay ah, indwa- eh, eh, imiti yo iraboneka irabonekana cyane
Mhm, Eh, ikindi wenda nasobanura imiti y'umusonga ntabwo ari imiti dukura ku ruhande y'umusonga n'iriya miti nanone dukoresha kuvura izindi ndwara ni ukuvuga kenshi imiti iraboneka
Mhm.
umuntu akavurwa nta kibazo Eh, ya- yabazaga rero n'ibyerekeranye n'imbeho eh, yibaza niba imbeho yabitera umusonga
Eh, numva ari ikibazo cyiza cyane cyane numva abantu benshi bakunze kubaza ese eh, indwara y'umusonga ni indwara iterwa n'imbeho ariko numva muri iyi minota mirongo itatu hafi mirongo ine tumaze Mhm.
kuganira Mm, tumaze kumenya ko kenshi indwara y'umusonga cyangwa pinemoni pinemoni ubundi ni infection ni ukuvuga ko ha- havuye ikintu hanze kigiye mu bihaha mhm, bitangiye guteza ibibazo mu bihaha mhm. twabyumvisaga ko ko bagiteri Bishobora kuba ari virusi za na virusi shampinyo Mhm, ni- n'ibindi bintu mhm. ubwo rero Icyo abibwiraga ko navuga umuso- kuri- imbeho itera Icyo navuga umusonga ku-
ntabwo ari byo
ntabwo ari byo Mm. ye icyo mwavuga ngo ni iki iyo icyo navuga ku mbeho Mm, imbeho ishobora kuba ari fagiteri ituma ko umusonga cyane cyane igihe tuba dufite umuriro mhm,
ukajya ahantu hari imbeho ugasanga noneho umuntu ameze nk'uwongeyeho ibimenyetso mhm.
izindi semptome ariko kenshi numva ari ibintu cyane cyane mu banyarwanda dukunze kuvuga ko iyo umwana agiye hanze mu mbeho Mhm.
imbeho itera ikamutera umusonga ariko si cyo ki- si- ntabwo ari byo Mm, ubundi umwana cyangwa umuntu mukuru aterwa ikibazo cya pneumonia ari infection nibuka turi bato ko bajyaga batubwira ngo niba muvuye tuvuye ku ishuri twanyagiwe ngo ntugumane imyenda Eh.
itose itagutera umusonga ibyo byo ni byo Oya, ni ukuvuga aho ngaho ni- ni ukuvuga ngo kwa kundi umubiri eh, uko nasobanura Mm, ubundi iyo udafite mikorobe ntabwo ushobora kurwara
mm, umusonga mhm, ariko wenda biriya icyo bita sinzi ukuntu bavuga mu kinyarwanda le facteur déclencheur ni ni imbarutso ni nk'imbarutso eh, nk'imbarutso Mm,
ariko igi- ikintu ki- gitera iyo iyo uwo musonga
mhm, ntabwo ari wo kuvuga ngo ni- ni- ni imbeho mm. Ye, wenda ikindi nasobanura mhm,
hari abantu baba mu mbeho ahantu hari imbeho gusa mhm,
iyo ari byo abo ngabo bari kuba bafite ikibazo cy'umusonga cyane o- kandi ntabwo ariho Ariko ntabwo ariho uri cyane uri muri afurika Eh, mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'uko kenshi kandi mwatubwiraga icyo dukwiye kumenya ni uko umusonga utewe n'agakoko gaturutse hanze kakajya mu bihaha Mm. Ye. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira na muganga eh, mutabazi vincent akaba adusobanurira rero indwara y'umusonga dusubire kuri telefone twakire samuel samuel uranyumva samuel reka muri aka kanya tube twakiriye inosa noneho samuel ndumva atarimo kwitaba sinzi ibyo ahugiyemo inosa wowe uranyumva
ndakumva Ye, ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye Mm,
oh, nashaka kubaza nimba umuntu yoshobora kumenya ibimenyetso cyangwa icyo bokwita santome
urashaka urashaka ko akubwira ibimenyetso by'umusonga
eh kugira ngo umuntu ashobore kumenya yuko yafashwe n'umusonga Mm, inosa ugomba kuba utakurikiye tugitangira rero kuko ibimenyetso yakunze kubisubiramo cyane byafashe Mm.
umwanya uhagije rwose arabisobanura ibimenyetso avuga um, u- ibimenyetso biboneka ku muntu bi- ku bana no ku bantu bakuru sinzi niba turi busubiremo byose ariko ubwo nibishoboka ubwo hafi mu gusoza ashobora kuza kubibasubiramo muri makeya
ikindi kibazo mfite Mm.
mbega burya hoshobora kuba hariho urucanco umuntu yoshobora kuvuga ati ubwo ni urwagenewe abantu basanzwe barwaye umusonga Mhm, narwo ya narwo yaruvuze yavuze ko ru- ruriho abana bararuhabwa eh, urukingo bahabwa muri za zindi zigenerwa abana narwo rurahari Eh, reka twumve niba samweli yagarutse ku murongo urakoze cyane inosa ubwo mu kanya turaza kugusubiza samweli yagarutse ku murongo Eh, nagira ngo numve niba samweli atwumva ubwo atatwumva rero reka noneho nk'umwanya muri makeya nanone muganga eh, Vincent yongere ababwire muri makeya ibimenyetso kugira ngo tubone uko twakira n'abandi bakunze ijwi ry'amerika muganga ibimenyetso biranga bikagaruka
Eh, eh, wenda na eh, inosa ntabwo yadukurikiranye kuva Kuva dutangira dutangira, ariko eh.
wenda twafata umunsi umwe cyangwa Mm.
ibiri Mm, tukongera tukamusobanurira mm, Eh, ibimenyetso by'umusonga twaka- twasanze ko dukunze kubishyira mu makategori Eh, ibimenyetso biboneka ku mubiri wose Eh, icyo
turi kumwe ko telefone numva itarimo kubu- gucamo halo Eh.
nda- ndacyahari Eh, yem- cyangwa tubanze Ejeni, muranyumva Eh, cyangwa reka tubanze twangi- twakire samweli telefone itongera gucika kuko yagarutseho kuri telefone tubanze tumwakire nawe abaze Nta ikibazo cya nyuma mu- musubiri- mubasubirize rimwe samweli
wi ijambo ni iryawe twari tukubuze mu kanya
ego byari byagoranye kubera ngira amaredo sinzi Mm.
Mura- murakomeye none turakomeye nawe se
naje ni buke buke ndashima imana Mhm. turimo turarwanya umusonga ikibazo cyawe rero
bo jewe nagomba mbaze ku umuganga w'umutumire Mm.
kubera ko eh, tu- ndumva ko turiko tura- turiga ikibazo kijanye n'umusonga nagomba mbaze kubera ko umusonga kenshi urakunda gufata mu buryo butandukanye kandi mpora mbona abantu benshi mbona baremba bagwara cane kubera uwo musonga uba ubafashe Mm.
nagomba ndababaze mbega umuti wofasha nuwuhe kuko mpera numva abantu benshi baj- ari mu bitaro ngo jewe ngwaye igisonga kandi ugasanga arabaye cyane none umuti nyezina nk'uyo muhinga uyo muganga yotubwira umuti kuko hari igihe bishika umusonga ukagufatira ahantu udaherereye ibitaro mbega nta kundi kuntu umuntu yokwifasha um, kugira ngo ashike ku bitaro umwanya ibitaro biri kure nicyo kibazo cy'iwanje Mhm. Ye Samuel rwose urakoze kuri iki kibazo cyawe ndumva hari n'abandi kiri bufashe Eh, muganga mutabazi Samuel arifuza kumenya niba hari umuti ushobora gufasha umuntu eh, aka- akaba ya- yakira umusonga ariko nanone akibaza ikintu umuntu yakora mbere yo kugera kwa muganga niba hari icyo yakora ari- yaba ari kure y'ibitaro
Eh, urakoze samuel numva ubajije ibibazo byiza Eh, numva nari maze ku- kubikomandaho Eh, birebana na mm, indwara cyangwa ubuvuzi bw'indwara y'umusonga imiti yo irahari Eh, bitewe n'ubwoko bw'umusonga umuntu aba afite Eh, nari nasobanuye ko imisonga ibitewe n'agakoko ka bagiteri abaganga bakoresha za antibiyotike um, n'izindi za virusi hari ukundi tubivura Uh, imiti rwose irahari Eh, kandi umuntu ah, aravurwa neza ak- agakira ku kibazo cya kabiri eh, icyo umuntu ashobora gukora mbere ataragera kwa muganga icyo ni ikibazo gikomeye Eh, ugeze kwa muganga naho wakubwira ko urwaye umusonga cyangwa urwaye indi ndwara Mhm.
ye numva eh, konseyi natanga ni uko umuntu akwiye kureba ibimenyetso hakiri kare agahaguruka akajya kwa muganga atari yaremba kenshi Mm.
yaremba Eh, sinzi uko sinzi niba ntagisubije neza ndakeka sinzi niba haje hari uwabazaga niba hari umuti wafatira mu rugo Eh, ndakeka ubwo ari cyo yashakaga kuvuga nk'uko mm, bavuga bati "Umu- umuntu nanywe nk'amazi niba yum- afite umu- afite umuriro cyangwa se um- umwana niba arimo ku afi- a- arimo ku- afite impiswi wagira gutya wagira gutya hanyuma ukamwihutisha kwa muganga agomba kuba yibazaga nyine niba hari ikintu yakora ku giti cye mbere y'uko agerayo niba ari kure cyane y'ibitaro n'uva konseye ya mbere ni uko twakwihutira tukajya kwa muganga Mhm.
aho ngaho ni ikibazo gikomeye bavuga ese aranywa amazi kugeza ryari aho ngaho ni hari ikibazo cyangwa arakoresha izindi buriya ni ntuza za za senderomike Mm.
ariko icyo navuga wenda ntabwo du- turi butinde mu rugo iyo umuntu ukeka ko afite ikibazo agomba kujya kwa ari ikibazo muganga cy'umusonga cyangwa ikindi kibazo cy'ubuvuzi icya mbere ni kwihutira tukajya kwa muganga Mm. Eh, eh, twakire na antoine mbere y'uko tuza kugaruka kuri bya bimenyetso antoine uranyumva
mwiriwe mwiriwe wiriwe neza urahagana he murihanga ndi i kigali Mm.
Eh, murihangana telefone yari aho ndi gukurikira kuri kuri telefone yari byari byahise bivaho ntabwo nakurikiye Mm.
ariko ariko icyo nashaka kugarukaho nanjye ni i- ibimenyetso ibimenyetso Mhm.
by'umusonga nyirizina icyo nashaka kugarukaho ubwo ndavuga muri rusange haba ku bana cyangwa ku bantu bakuru Mhm.
Eh, ni ibyo urebye hanini ni muri hangana uko mu kanya mwari mumaze kuvuga ko mwagerageza kubisubiza ariko Eh, ntabwo ibyo byari byacitse ntabwo nari nari nyiriho ntabwo byari ntacyo bitwa- ntacyo bitwaye icyo dushaka ni uko musobanukirwa mukabyumva mukamenya ko ubonye ibyo bimenyetso ugomba guhita wihutira kwa muganga kuko aribo bashobora kumenya niba ari umusonga cyangwa atariwo
okay murakoze urakoze cyane antoine noneho ubwo muganga Vincent noneho nimusubize iki kibazo turebe ko twagisubiza muri makeya kugira ngo tubashe kwakira n'abandi basigaye
niba ari ikibazo cya antoine na innocent Mm, niba wari wabaze mbere wenda nabisubiramo mu magambo make nari navuze ko indwara y'umusonga igira ibimenyetso bitandukanye ariko bitewe n'ibintu byinshi ni ukuvuga aho indwara igeze niba ari umunsi wa mbere cyangwa umunsi wa kabiri cyangwa indwara imaze gu- ku- ku- umuntu amaze kuremba cyangwa agakoko gatera iyo infection y'u- y'u- ya- ya pneumoni cyangwa ibindi eh, izindi circumstance ariko icyo wenda twafata nk'ibimenyetso simusiga n'uko ari byo bashaka kumva cyane cyane mm,
ni ikimenyetso biriya bimenyetso bifata hamwe I- gukorora umuntu urwaye indwara y'umusonga kenshi aba afite ikimenyetso cyo gukorora mhm, agakorora nyuma y'iminsi mike agakororwa agakorora igiko eh, inkorora ifite igikororwa mhm,
aka hari igihe mu gikororwa gisa nabi ugasanga ari igikororwa cy'umweru ikindi ni ukubabara mu gituza hari abandi bantu bahamagaye kuri radiyo bavuga wenda hari ikintu kibabaza mu mutima ariko ibyo ni ukubabara mu gituza ugasanga umuntu arimo kurumuka kubabara mu mutwe izo no kugira umuriro no kubabara mu ngingo izo wenda tuzishyire hamwe Mhm.
nizo twavuga ko ari indwara simusiga mm, ni ibimenyetso n'indwara y'u- indwa- indwara y'umusonga Mm, ariko ntabwo ari aho ngaho bigarukira gusa nakomeje nkavuga ko ku bantu bakuru n'abana bato hari igihe ibimenyetso byabo biba bitandukanye ikindi nongeye kuvuga igihe indwara imaze gukomeza cyane cyane mu aba- mu barwayi batinze ku- kujya kwa muganga basanga biriya mikorobe cyangwa kiriya kibazo kivuye kuba ikibazo cyane cyane cy'ibihaha kiba ikibazo kigiye mu maraso ugasanga umutima urafashwe ugasanga impyiko nazo zirafashwe n'ibindi bibazo ibyo iyo bigeze aho ngaho umuntu ashobora kugaragaza ibindi bimenyetso atari bya bindi bya mbere twavuze reka nu- Yeah.
numva nuko na- na- nasobanura ibimenyetso birumvikana rwose Eh, inosa yari yongeyeho abaza niba ah, urucanco ni urukingo yavugaga nari namubwiye ko ruhari nk'uko mwabidusobanuriye
urukingo wenda ikindi nakongeraho uh, urukingo kwa kundi dutanga inkingo nyinshi ku ku bana cyane cyane abana bato bari munsi y'imyaka ibiri babona urukingo Eh, ariko mu bindi bihugu ah, n'abantu bakuze abantu bafite imyaka mirongo itandatu n'itanu uzamura nabo babona- babona iyindi urundi rukingo kuko nakomeje gusobanura umusonga ni- ni indwara i- ibasiye abantu bose ariko cyane cyane abana bato bari munsi y'imyaka itanu n'abantu bakuzeho gato bafite imyaka mirongo itandatu n'itanu uzamuye ugasanga abo ngaho nibo dukunze guha eh, inkingo bikabafasha muri eh, gu- gukumira iki kibazo cyo kurwara indwara y'umusonga Mhm. Eh, reka noneho twakire na dani kuri telefone abanza abaza ikibazo cye nawe dani uranyumva
ndakumva ndakumva madamu wete ndaguhaye mwiriwe wiriwe neza uri hehe dani
ibubanza hitwa imatonge Mm, mukomere cyane matonge ikibazo cyawe
ndamukiriza umutumizi Eh, yakumvise
ikibazo ejeni Mm,
imbere yuko mbaza umutumizi ndamubaza akabazo kamwe gusa mm.
Ah, hari ibintu twigeze kuvuga muze mudugirire aho kuri radiyo rya amerika ariko ntimwabidukoreye muze Nza- mu- turondere mutubarize iyo umunyamakuru cyabigira imana yagiye Eh, re- uretse ndaza kuguhamagara turaza kuvugana nyuma m- turangije ikiganiro reka dusoze ikiganiro kuri iyi ndwara y'umusonga yego akabazo rero kuri uwo mutumire Mm,
indwara y'umusonga none mm,
umuntu yoyikingira gute
mhm.
kuko hari igihe bishyirwa ugasanga nyine n'umuntu n'ubwo atana kimwe aba ariko arakora kaza wumva iyo ndwara iramufasha Mhm.
ntabwo akabazo kanjye ye urakoze cyane dani reka muhe umwanya ubwo abasubize muri aya mu munota dusigaranye muganga ubwo muri makeya nimugerageze gusubiza ikibazo cyari gisigaye ha- hanyuma mutubwire hari na no kuba umuntu yavanga ibimenyetso by'iyi ndwara nka biriya by'ibikororwa mwavugaga muri makeya murebe ukuntu mwadusobanura ukuntu muyabitandukanya n'izindi ndwara
Eh, eh, sorry eh, eugenie eh, wakongera uka uka- connection ngira ngo yagize ikibazo ntabwo nabumvise neza
Eh, uyu- dani muri make arashaka kumenya ukuntu umuntu yakwirinda iyi ndwara y'umusonga Ah, ariko ubwo mufatiyeho mushobora no kutubwira uburyo umuntu ashobora gutandukanya iyi ndwara n'izindi zishobora kugaragaza ibimenyetso bimwe Mu- ni- ni mu munota umwe gusa ibindi ubwo Eh, tuzabigarukaho urakoze.
ke- ny- nyuma mu bindi Numva biganiro nari maze kubivugaho gato eh, cyane cyane ku bantu bakeka ko barwaye eh, abantu bose bakorora ni uku- ni uku- u- u- u- gutega akaboko imbere y- y'umunwa ni- n'amazuru igihe cyose bakoroye eh, kudashyira hasi gukaraba intoki eh, mu bana ni ukumenya ko abana babonye inkingo bagakingirwa mu bantu bakuru mu kwikumira indwara y- y'umusonga ni uku- kureka itabi cyangwa kuta- cyangwa inzoga nyinshi Eh, ikindi wenda nagarukiraho ni indwara ni kuvuga ko umuntu wese ubona ko afite ibimenyetso yenda kumera nk'ibimenyetso by'umusonga ak- akihutira akajya akivuza kwa muganga Mm.
ku kindi kibazo wari wabajije um, ukuntu twatandukanye ibimenyetso Eh, mu masegonda eh, make cyane umusonga, n- n- n- birakomeye
reka tuzazigarukeho noneho tuzazigarukeho ku buryo burambuye ndabashimiye cyane muganga mutabazi vincent kuri ibisobanuro nshimiye namwe mwese abo twari kumwe mugire ibihe byiza